iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro by'umunsi abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bapfasoni batatu e, basanzwe bakora muri ico gikorwa aba nabo bakaba bajejwe gukinjika e, bamaze gufatwa rero uyu ni Pierre nkurikiye umuvugizi w'ipolisi iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayigakako mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mwaramutse neza Thomas umwanya ni wawe udushikirize amakuru waduteguriye
waramutse neza frederi namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika mwabonye imana ikingura inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi mu budage perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika na minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel babanje guhura ubwabo mbere y'uko inama nyakuri itangira ejo ku cyumweru bavuze ko ibihano byafatiwe uburusiya byakoroshywa ari uko uburusiya bwubahirije bidasubirwaho ubusugire bwa ukraine n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'uburusiya ukraine ubufaransa n'ubudage umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu by'uburayi bwunze ubumwe donald tusk nawe uri muri iyo nama ya g7 yatangaje ko umuryango ayobora na g7 ubwayo bose bafite umugambi udakuka wo gushyigikira wo gushyigikira Ukraine mu ntambara irwana n'inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwayo ibihugu bya G7 ni leta zunze ubumwe za Amerika ubwongereza ubuyapani ubufaransa ubutaliyani Canada hiyongereyeho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe uburusiya bwirukanwemo umwaka ushize kubera ibirego by'uko butera inkunga inyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Ukraine ariko Moscow ihakana ibyo birego inama ya G7 yo mu Budage kandi yatumiye n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afurika Muhammadu Buhari wa Nigeria Ellen Sirleaf Johnson wa Liberia Macky Sall wa Senegal Beji Kayid Essebsi wa Tunisia Jacob Zuma wa Afurika y'Epfo Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini Zuma inama irarangira uyu munsi muri Iraq ingabo z'igihugu zirimo ziratera intambwe ikomeye mu nzira yo kwambura Eta Islamique uruganda ruyungurura peteroli rwo mu mujyi wa Bayiji mu majyaruguru y'igihugu ejo izo ngabo zigaruriye ibice byose bizengurutse urwo ruganda ejo kandi indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika nazo zarashe inshuro cumi n'imwe ku birindiro bya Eta Islamique aho ngaho i Beiji ndetse no mu mijyi ya Sinjar na Makmur nayo iri mu majyaruguru ya Iraq zarashe nanone kuri Leta Islamique izindi nshuro cumi n'imwe muri Siriya cyane cyane mu mijyi ya Kobani na Raka hari icyicaro gikuru cya Eta Islamique aho ari mu Budage mu nama ya G7 Perezida Obama agomba kwakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo mu rugamba rwo guhashya umutwe wa Eta Islamique naho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron ejo yatangarije mu nama ya G7 mu Budage ko agiye kohereza abandi basirikari ijana na makumyabiri na batanu muri Iraq guha imyitozo ingabo za Iraq bazagenda biyongera ku bandi ijana na mirongo itanu basanzweyo usibye abo basirikari Ubwongereza bufite n'indege z'intambara mu rugaga rurwanya Eta Islamique muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri yemen indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na arabiya sawudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru sana zihitana abantu mirongo ine na bane barimo n'abasivili hagati aho imishyikirano hagati y'abahuti na guverinoma ya perezida mansur hadi wa yemen uri mu buhungiro muri arabiya sawudite izatangira ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi i geneve mu busuwisi bahuzwa n'umuryango w'abibumbye indege z'intambara za isirayeli zaraye zirashe mu majyaruguru ya gaza gaza igenzurwa n'umutwe wa hamas isirayeli ivuga ko yivunaga ibisasu bya rokete byari bimaze kuyigwaho bituruka muri gaza nta bantu bavugwa ko baba barahitanywe n'ibyo bitero byose muri turukiya ishyaka rya perezida recep tayyip erdogan ishyaka riharanira ubutabera n'iterambere bwa mbere mu myaka cumi n'itatu rimaze ku butegetsi ryaraye ritakaje ubwiganze busesuye mu nteko ishinga amategeko ryabonye amajwi mirongo ine n'ane ku ijana yonyine gusa bityo umushinga wo guhindura itegeko nshinga ntugishobotse wari gutuma perezida erdogan yiha ububasha buhambaye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyamamaje arwanya uwo mugambi avuga ko wari kwica demokarasi bidasubirwaho naho muri tenisi inkuba yaraye ikubise mu mukino wa nyuma mu irushanwa Roland Garros i Paris mu Bufaransa umusuwisi Stanislas Wawrinka yaraye atsinze ku buryo butunguranye cyane nimero ya mbere ku isi umunyaserbiya Novak Djokovic kuri set eshatu kuri imwe mu cyiciro cy'abagore igikombe cyatwawe ejo bundi kuwa gatandatu n'umunyamerikakazi w'icyamamare cyane Serena Williams watsinze ku nshuro ya makumyabiri irushanwa bita Grand Chelem inshuti zacu rero muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane turasubira
urakoze tomase ku makuru uhejeje kudushikiriza igipolisi cy'uburundi carafashe kuri wa gatandatu abantu n'ibintu kivuga ko ari ibigwanisho bikoreshwa n'abagira imyiyerekano umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano pierre nkurikiye yamenyesheje ko hafashwe n'igitansi ca adc kibiri catorezwa ko amafaranga yo gufasha abari mu myiyerekano ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu tabita mu kamusoni ejo igipolisi carafashe abagabo batatu bariko barazibira amabarabara bongera batoza abanyagihugu amafaranga ngo y'intererano bari bafise icyo batorera ko ayo mafaranga kitansiye hanyuma bakaba babwira ko ari amafaranga yo guterera kugira ngo e, babandanye imyiyerekano baze baragaburira e, abaja muri iyo myiyerekano abo bafashwe ku wa gatanu ngo baciye berekana abandi bakorana ari nabo bafashwe kuri uyu wa gatandatu mu gitondo aho nyene mu kanyosha muri karitiye ya musama pierre nkurikiye avugira igipolisi c'u burundi abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bapfasoni batatu e, basanzwe bakora muri ico gikorwa aba nabo bakaba bajejwe gukinjika e, bamaze gufatwa rero bakaba bahavuye basakwa iwabo haca hatogwa ibikoresho abo bari mu migumuko bari bagize iminsi bakoresha ivyo navyo akaba ari nk'ingorori amabiyi n'itopito yo kuzirasisha bahora barasisha abapolisi harimo n'amapine by'abahora baturira mu ibarabara harimo n'isefuriya abo bapfasoni bahora babatekeramo kandi baranabivuga ko ariko kazi bahora bakora muri iyi minsi hamwe rero n'inkofero y'igipolisi naho igipolisi kivuga ko bafata abantu baba bariko barazibira amabarabara ababa mu makaritsiye aberamwo imyiyerekano bo bavuga ko abapolisi binjira mu makaritsiye mu ijoro bagafata abantu bari ku marondo bakabatwara ahantu hatazwi ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arabihakana ico ni kinyoma abantu bafatwa mbere novuga yuko nko muri iyi minsi ata benshi bariko barafatwa kuko nta myiyerekano iriko iraba ngaha i Bujumbura ariko abafatwa muri iki gihe ahanini baba bagirizwa ko bakoze ivyaha bitandukanye ububisha butandukanye muri iki gihe c'imyiyerekano murabizi neza ko hariho abari bafise ibigwanisho kandi babikoresheje bararashe abapolisi barabateye amagerenade barabateye aya makokiteri molotov barabarashe n'aya matopito nyene twafashe uno munsi afise n'ingo bashizemwo amabiye ingorori kandi ivyo turafise ivyemezo ko turafise abapolisi bacu bakomeretse hari n'abapfuye ariko umushikiranganji w'umutekano kuri wa gatandatu mu kiganiro ku bamenyesha amakuru yamenyesheje ko inama nkuru y'umutekano isaba inzego z'umutekano kubuza amarondo y'abanyagihugu batabifitiye uruhusha ku nzego zijejwe umutekano zisabwe kubandanya zikizura haba ku murango canke mw'ijoro kugira zibuze amarondo agigwa n'abanyagihugu baca bikinga agahumbezi mu guca canke bakazibira amabarabara eka mbere no kugira ubundi bubisha tutibagiye gusahura bene gihugu birenganira mu mabarabara umushikiranganji Gabriel Nizigama yananatangaje ko inama nkuru y'umutekano ishimishwa n'ukugene umutekano muri rusange ngo wifashe neza agasaba abigisha n'abanyeshure bo mu mashure mato n'ayisumbuye yo mu gisagara ca Bujumbura gusubira ku mirimo kuva kuri uyu wa mbere ku vyerekeye amashure mato mato n'ayisumbuye acugaye inama nkuru y'umutekano irateye akamo abavyeyi abarezi hamwe n'abajejwe intwaro gufashanya kugira ayo mashure yugurure maze abarezi bashobore guheraheza porogaramu y'umwaka ariko ngo barababazwa no kubona abanyeshuri bo muri kaminuza barasi gusubira ku mirimo ku bijanye na kaminuza y'u Burundi inama nkuru ijejwe umutekano iranegura ko abanyeshuri batitavye akamo bari batewe mu gusubira mu buraro no mu vyigwa mukamenya ko imiduga ibandanya iturirwa abantu bakicwa abandi bakambugwa ivyabo mu gisagara ca Bujumbura co kimwe na hamwe mu ntara zo hagati mu gihugu na cane cane mu ntara z'ubumanuko bw'u Burundi i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo jwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri iki gihe haravugwa ikibazo c'ingaruka mbi z'imyirekano ku badandaza bo mu bice vyose vy'igihugu mu kiganiro cacu giha ijambo abanywanyi b'iradiyo jwi ry'amerika twatumiye richard kiramunda innocent bano hamwe na misigaro bayaze ku bibazo bitari bike reka dutangure kuri richard ciramunda kuri ico kibazo c'ingaruka mbi y'imyiyerekano icyo umuntu ashobora kuvuga ni uko gusa iyo ngorane itabonekeza mu kibitoke birakomeye cyane cyane cyane i bujumbura aho abadandaza nabo nyine batagishobora kudandaza ibyashara byabo kandi n'abantu ntibajya ku kazi ni ukuvuga rero ko imishahara izogorana kuboneka ni ukuvuga kandi yuko n'abana n'abana ntibakijya ku ishuri ubu rero turi ko turegereza hafi turi ko turarenza iminsi mirongo ine y'iyo myiyerekano yewe urwo ruhagarara uca ubona yuko ubu muri aka kanya abanyabujumbura n'abarundi batari bake bo mu gihugu hagati baratanguye kuruha uko rero kuruha guterwa n'uko abanyepolitike bamwe bamwe abantu bo muri sosiyete sivire guverinoma n'abo mu bwambwe uri ku butegetsi badahuza ku bintu bari basanzwe bari basanzwe bazi kandi bari basanzwe bapfa nicyo gituma rero twebwe icyo twifuriza uburundi uno munsi muri uyu mwanya ibintu bitameze neza na gatoyi kandi abantu barushe ni uko by'ukuri bokwicara bakayaga ibyo bintu badahuza namba bakagerageza kubitorera inyishu muri kahise k'uburundi harabaye ibiganiro byinshi harabaye ibiganiro by'arusha harabaye iby'imo ibihidarisarame harabaye n'ibindi biganiro byinshi n'igihe cya indepandanse cyo kuronka indepandanse harabaye ibiganiro kugira uburundi buronke indepandanse yewe rero icyo mvuga ku gatwe kanje ni uko abarundi bokwicara turumva yuko mu ndwi indwi igira itangure hazoba ibiganiro ni ukuri abarundi boja ku mavi bakasenga ni ukuri abarundi basanzwe bemera imana kugira abo banyepolitike abo bantu bo muri sosiyete sivile abo bantu bahanganye muri iki gihe bagaragaze bahe agahengwe abarundi basanzwe batari muri ibyo bintu ico ni ciyumviro ciza cane rwose kuvuga cane cane kuri ko kuri ibyo bintu byongene abarundi barushe igikuru umuntu ashobora kumenya ni uko inyuma y'iminsi mirongo ine ni ukuri abarundi bararusha abarundi bararushe cyane rwose icyo kibazo nicyo tuhava tutandukira mu kanya ariko nashaka n'abandi bashingana turi kumwe ngaha bagire icyo bavuze ku ngaruka mbi cyane cyane ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu Richard Kiramunda yavuze abana batakija ku ishuri imishahara ishobora kubura eka n'abantu babura ibifungurwa mu nshingano ya Diomede Misigaro ikintu mubona cokorwa kugira ngo ibintu bihinduke abarundi basubire gutekanirwa niki eh Frederic murakoze cyane twanguye kuramutsa ariko batwumviriza nkaba ndamukije niyo Richard numva afite byumviro bizima abarundi kugira ngo baganire nta n'umwe abyanga mugabo igihe cyose abantu bariko baraganira umutezo guhagarika ibintu vyo kudadaza ni ukuvuga iyo ushaka ko uganira n'umuntu ntabwo kwamba uri kuvuga ngo ibyo nshatse bitabaye ndabyanga icyo ikibazo mu nshinga ntahe diomede cerekeye ibiganiro turakigaruka ko nashaka tuvuge cyane cyane ku ngaruka icokorwa kugira izo ngaruka zose zihagarare
turabye kuri abo abacuruzi bo mu kibitoke cyangwa abantu babaye i bujumbura ibyo by'abacuruzi bafite ubwoba ntitugikora neza ntakigenda bifite ingaruka mbi cyane cyane ku bantu bari mu gisagara cya bujumbura ejo bundi navuganye n'abantu batari bake bavuga ko ibintu byose ari inge ari biki byamaze kuduga nk'uko rero ishara bivuze abantu bararushe hageze yuko abarundi bose baganira bakaraba inzira imwe kugira ngo tuve muri izo ngorane muri urwo ruhagarara utazi ruzodushikana nibaza ko rero n'abo banyeshuri birirwa cyangwa bajya abana tubonerwa ku mabarabara n'ibiki ni ibintu biteye isoni ntibagire bicare abatavuga rumwe na leta na leta bicare mugabo nubwo ubuze kuza kubisubiramo bose bagende bavuga bati ni nawe tugiye kwicara reka rizaba kizovamo ntugende uvuze ngo wanjye bitakunze ntabwo ishoboka icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko nabivuze tuhava tugaruka ko mushira innocent bano innocent bano nashaka namwe mugira icyo muvuze ku ngaruka zitangwe kwibonekeza ku buzima bw'umunyagihugu umunyagihugu yahora atekaniwe umunyagihugu yahora afise ibyo afungura aja gusoma yidegemvya izo ngaruka twumva mu cibitoke ziri ni bujumbura eka ziri no mu ntara ya kirundo ahantu hose ikintu icyiyumviro mushikiriza kugira ngo ibintu bishyire mu butungane n'iki
icyiyumviro rero ntushikiriza ni uko inzira zose ziriko zirakoreshwa kugira amahoro ashobore kugaruka mu burundi aricyo cyonyine gishobora guha agahengwe abo barundi ingorane zihari turabibona no mu bindi bihugu niyo habaye nk'ingorane habaye ingorane zikomeye cyane cyane usanga n'igitoro kibura ugasanga bizanye ingaruka mbi kuri ibyo bihugu no mu burundi rero ntibitangaje ko hari ingorane zihari nibaza ko igikuru ni uko borondera inzira z'amahoro kugira ibyo bintu bishobora kubamo niho abarundi boronka agahengwa naho ibindi bishobora kubona kubera ngo bishobora kuba mu biganiro cyangwa bishobora kuba muri ibi igikuru ni uko inzira zose z'amahoro zoshyigikirwa
tukiri ku makuru ya siporo kandi dukubitire mu ntara y'afurika y'ibiyaga binini twumve ibivugwa reka dutangurire kuri mugenzi wacu desire hatungimana ari mu burundi umugwi wa Liderdik Burundi Academic warangije igana ry'Uburundi bwose uri mu kibanza ca kabiri nyuma ya Vitaro yatwaye igikombe cy'uno mwaka mu gikombe cy'umukuru w'igihugu waratsinzwe n'umugwi wa Olympic Star igitsindo kimwe ku busa ariko uwo mugwi ucuronka amahirwe yo kubandanya kuko uri mu migwi ibiri yatsinzwe bike gutyo uwo mugwi rero ubona kurokoka ariko rero ivyo ntivyabujiye yuko uwurongoye umugwi wa Lidiardic Burundi Academic Ndikuriyo David Batazira Marandura ari kumwe na komite yiwe bafashe ingingo yo gusezerera umumenyereza Ndayiragije Etienne yahora amenyereza uwo mugwi kuko ngo mu mugwi wa Lidiardic Burundi Academic sivyo bari biteze uno mwaka ngo mugwi wabo wateza kugwanira ikibanza ca mbere mu bice byose uwo mugwi uri kurahiganirwa David Ndikuriyo akamenyesha yuko bafashe iyo ngingo kugira barabe ko mwakuza uwo mugwi wasubira mu kibanza cawo twebwe umurazi yuko umwaka wese twe twatwaye ibikombe byose ubu naho turi muri shampiyona turi aba kabiri hanyuma ku umukimenyereza ntitwamwirukanye si ukumwirukana mugabo ni uguhindura mugabo si inkuru yo kubesha si inkuru yo mwibarabara twamuhinduye hanyuma ibyo murabizi yuko amakipe yose abikora kandi bivanye n'imvo zimwe zimwe yego nk'uko mwebwe mubizi murashobora kuvuga muti murirukanye mufitaniye kontra n'umumenyereza muravugana muti turashimana cyangwa ntidushimane mugabo ubu rero twebwe twahisemo yuko twahindura umumenyereza turabya ingene umugabo wa lidiyaridike umeze wifashe uburyo ufise n'abakinnyi hanyuma tukabona yuko uyu mwaka tutashe zirayoye imigwi rero yaronse uburenganzira bwo kubandanya mu gice cya kane gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni interstar vitaro atletico academy cite olympic star message ngozi haca yongera ko rero imigwi ya lidiaridic burundi academique na nyanza united iyo migwi rero uko ari umunani harimwo umugwi wa academy cite warangije ihiganwa ry'uburundi uri mu kibanza cya nyuma ariko muri kino gihe ukaba ari umugwi wifashe uwujejwe ubuhinga muri uwo mugwi akaba yatumenyesheje yuko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa babonye uburyo bukomeye bwo kubaka umugwi wabo kandi ngo barizeye yuko n'igikombe cy'umukuru w'igihugu bashobora kugitahukana ubuye dufite abakinnyi bamenye bakoramenyerana abakinnyi turababwira ko leta ekipe n'imwe ishobora kubakanga muri premier division muri iyo minsi iheze ni abakinnyi bamenyeranye twakira ekipe tuca turabashira ekipe turabakinyi tubashira hamwe turabereka yuko ubuhinga turabereka yuko buti- bushoboka turi kuri stade bushobora gutsinda ekipe rero yose ubu integuro dufise igikombe c'umukuru w'igihugu dushaka tugitware hama bishobotse twerekane n'ubundi buhinga imbere mu gice cya kabiri cy'ihiganwa ibintu byarahindutse kuko tumaze kubona yuko igice cya mbere nyine duhejeje ati- atari inota dufise atari n'itsinda dufise igice cya kabiri cy'ihiganwa twaje duhindura umukenyuro duhindura tumaze guhindura umukenyuro abakinnyi baratwumva abakinnyi tube bashiramo yuko bategerezwa ko gukoresha ingufu zikomeye zikomeye rwose hama nawe tumanutse turabona ko ekipe simbi tuza kwiduza mu mwanya mutoya turamenyesha yuko igikombe c'umukuru w'igihugu c'umwaka uheze catabukanywe n'umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academic utsinze message ngozi urukino rwa nyuma rukaba rwabereye mu ntara ya Bururi twamenyesha yuko utwaye ico gikombe aca serukira Burundi mu ihiganwa rya Afrika ry'imigwi yatwaye ibikombe iwabo abakinyi cumi n'umunani nibo bafashe urugendo kuri no w'Imana bagana igihugu ca Senegal aho bagiye gukina urukino bazotana mu mitwe n'ico gihugu ca Senegal i Dakar ku munsi wa gatandatu tariki 13 mu ntumbero yo kurondera imigwi izokina ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi Coupe d'Afrique des Nations y'umwaka wa 2017 umugwi nserukira gihugu w'u Burundi wafashe urwo rugendo ahanini ugizwe n'abakinyi bakina mu Burundi na cane cane abo mu mugwi wa Vitaro abakinyi basanzwe bakina hanze y'u Burundi hagiye babiri batarenga ariko abatari bake bakibaza igituma abakinyi nka Saido ntibazonkiza Papi Fati Frederic Ndayisenga Selemani Yamin Dikumana n'abandi bakinyi basanzwe bakina mu bihugu vya Buraya batahamagawe kandi bari bitumwa ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abatari bake rero twaganiriye bakabamenyesha yuko mu gihe atotahukana intsinzi bizohava bimugora mu rukino azokinira mu Burundi kuko babona yuko uwo mumenyereza azoba yaje gusenyera umugwi w'intamba mu rugamba aho kuwubaka twamenyesha yuko umugwi w'intamba mu rugamba utarigera ukina igikombe cya afurika n'umunsi n'umwe kiretse icyo batarenze imyaka mirongo ibiri aho uburundi umwaka w'igihumbi kimwe amacajana mirongo icyenda na gatanu bwakinye mbere igikombe cy'isi yose desire atungimana bujumbura ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri afurika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zasubiye gutera akamo perezida w'uburundi pierre nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya arusha itegekanya ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu burundi no gutuma igihugu c'uburundi cogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose yo kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokrasi mu burundi perezida nkurunziza ategerezwa kwiyumvira ukugenda ukugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu vyiza yakoze yokwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu vya tanzania uganda na kenya hamwe na perezida wa afurika y'epfo jacob zuma barabonanye ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu ca tanzania aho baganiye uruhagarara ruri mu burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu basabye kugiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo c'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira habe amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe vyashitsweko imyiyerekano yadutse mu burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya perezida w'uburundi pierre nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka cumi n'itatu mu burundi aho leta ya amerika ihagaze haracari uko amasezerano ya arusha ategerezwa kubahirizwa kuko urenga kuri ayo masezerano uko ariko kose bigeramira bikomeye umutekano w'uburundi ibikenewe kugira habe amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cane cane igihugu cimirije amatora leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo vyo mu burundi hamwe n'ibihugu vyo mu karere kwihangana leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya arusha no kwirinda ibikorwa ivyo ari vyo vyose bishobora gutuma haba umutekano muke canke bikageramira amategeko mu burundi
iryo ryari jambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije thomas
urakoze frederic inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi g7 iteraniye mu budage mbere y'uko ifungurwa ejo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yabonanye na minisitiri w'intebe w'ubudage mu by'umwihariko mu kiganiro cy'umwihariko bavuze ko ibihano byafatiwe uburusiya byakoroshywa ari uko uburusiya bwubahirije ubusugire bwa ukraine ku buryo budasubirwaho kandi n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa ukraine amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'uburusiya ukraine ubufaransa n'ubudage ibihugu bya g7 ni leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubuyapani ubufaransa ubutaliyani canada hakiyongeraho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe uburusiya bwirukanwe muri iyo nama umwaka ushize inama ya g7 yo mu budage yatumiye kandi n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya afurika nigeria liberia senegal tunisia afurika y'epfo ethiopia n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango w'afurika yunze ubumwe nkosazana dlamini zuma inama irarangira uyu munsi aho ari mu budage muri iyo nama ya g7 perezida obama agomba kwakira uyu munsi minisitiri w'intebe wa iraq haider al abadi kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo ku rugamba rwo guhashya umutwe wa leta islamique naho minisitiri w'intebe w'ubwongereza david cameron nawe yatangarije muri g7 ko agiye kohereza abandi basirikari ijana na makumyabiri na batanu muri iraq bo guha imyitozo ingabo za iraq bazagenda biyongera ku bandi ijana na mirongo itanu basanzweyo ndetse n'indege ubwongereza bufite mu ntambara y'urugaga rurwanya eta islamique muri yemen indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na arabiya saudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru sana zihitana abantu mirongo ine na bane barimo abasivile naho muri turikiya perezida tarek erdogan yaraye atsinzwe mu matora ntabwo yabashije kubona ubwiganze busesuye nk'uko yabishakaga ndabashimiye turasubira
mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu ngabo z'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na thomas kamirindi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi ni ukuvuga isaa moya na saa mbiri zo mu gitondo turashikiriza amakuru turongera kandi tubashikiriza amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo ku muhingamo ntimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubashikiriza isaa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.